iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndabashuje mwese banywanyi bacu muri kumwe na thomas kamirindi ikaze mu makuru twabateguriye muri uyu mwanya dore ingingo z'ingenzi ziyagize mu burundi umutwe w'inyeshyamba red tabara wagabye igitero mu gatumba muri icyo gitero kigayitse abantu mirongo ibiri barishwe bunyamaswa bakaba bagwiriyemo abana cumi na babiri harimo batanu batari bwashikana imyaka itanu jerome niyonzima ni umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo rede tabara yo irahakana ko yishe abasivili ubu tuzi basize ubuzima nabajije umutekano icyenda harimo abasirikare n'umupolisi ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore ibyo twari nabyo tuzi ibyo turabibesheje cyane patrick nahimana ni umuvugizi wa rede tabara umutwe w'inyeshyamba rero z'abarundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibihugu bigera kuri cumi na bitanu birasaba abanyapolitiki gucubya umwuka mubi ukurikiye amatora amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi muri repubulika ya demokarasi ya kongo moyizi katumbi avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu akwiye guseswa vuba na bwangu itangazo yashyize ahagaragara katumbi avuga ko na komisiyo y'igihugu y'amatora seni igomba kwegura kuko nayo ifite uruhare mu mugambi wo kwiba amajwi nk'uko abyivugira ubwe katumbi ni umwe mu batavuga rumwe na perezida felix cisekedi bakomeye biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu itangazo rye rije risanga irindi ry'abandi bakandida batanu bishyize hamwe basaba ko amatora asubirwamo batangaza ko bazakoresha imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuwa gatatu barimo Dr Doni Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani na Martin Fayulu uyu mwuka mubi uteye impungenge bityo ambasade z'ibihugu cumi na bitatu i Kinshasa zanditse itangazo rimwe zisaba abanyapolitiki n'abayoboke babo gucubya amahane zirimo ubudage ubufaransa na canada leta zunze ubumwe za amerika nayo yabisabye ku giti cyayo kuwa gatanu seni iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi y'agateganyo irateganya ko izashyira ahabona yose hamwe byibura ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi naho Israeli yaraye irasa ijoro ryose amajyaruguru y'intara ya Gaza kugera mu gitondo cyo kuri iki cyumweru yibanze cyane cyane ku mujyi wa Jabaliya Minisiteri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa n'umutwe wa Hamas ivuga ko abanyapalestina ijana na mirongo itandatu na batandatu bishwe muri aya masaha makumyabiri n'ane ashize bityo umubare w'abanyapalestina bamaze guhitanwa n'iyi ntambara ni ibihumbi makumyabiri magana ane na makumyabiri na bane ku ruhande rwayo isirayeli yo iratangaza ko abasirikare bayo cumi na bane bapfiriye mu mirwano yo muri iyi wikendi abamaze gupfa bose hamwe ni ijana na mirongo itanu na bane kuva intambara itangiye ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi gushize isirayeli ivuga ko iri hafi cyane kwigarurira amajyaruguru yose ya gaza kuri telefone perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yaganiriye kuri iyi ntambara na minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu mu itangazo yashyize ahagaragara perezidansi ya amerika maison blanche isobanura ko perezida biden yashimangiye cyane ko ari ngombwa rwose kurengera abasivili bunguranye kandi ibitekerezo no ku kibazo cy'ingwate hamas yatwaye bunyago n'ukuntu babohorwa mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda murakurikira kandi aya makuru kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook instagram na youtube na twitter isigaye yitwa x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi leta irarega abo yise abaterabwoba ko bishe abaturage makumyabiri bakomeretsa n'abandi icyenda umutwe w'inyeshyamba wa tabara urwanya leta y'u Burundi uremeza ko ari wo wagabye iki gitero cyabereye mu gatumba inkuru y'umunyamakuru desire hatungimana uri i kigali mu rwanda mw'ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu ivugizo muri zone gatumba mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi mu masaha ya saa yine y'ijoro ingo icenda zaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yamenyesheje abarundi n'amakungu ko ico gitero cakozwe n'umuhari w'iterabwoba atakindi urota atari uguhekura abarundi yagiriye ko atanga ibitigiri vy'abahaguye n'abahakomerekeye muri icyo gitero kigayitse abantu mirongo ibiri barishwe bunyamaswa bakaba bagwiriyemwo aba bakurikira abana cumi na babiri harimwo batanu batari bwashikana imyaka itanu abakenyezi batatu harimwo babiri bari bibungenze abagabo batanu bakuze harimo umwe mu bapolisi bari baje gutabara abantu icenda bakomerekeye muri ubwo bwicanyi butagira izina baranyarukanywe kwa muganga amagara yabo akaba atabangamiwe cyane umuharire detabara ugwanya leta y'u Burundi uremanga ko ari we wakoze ico gitero cyabereye ahivugizo Patrick Nahimana avugira uwo muhari wahisemo gufata ibigwanisho ngo ugondoze leta y'u Burundi iganira batavuga rumwe nk'uko yabimenyesheje ijwi rya Amerika ngo kubona babita umuhari w'iterabwoba ngo nta gitangaza kirimwo Eh, uko leta itwita leta n'umwansi duhanganye nawo atwita amazina atandukanye hari atwita twita ngo abana b'igihugu hari atwita twita abicanyi hari atwita twita abantu b'iterabwoba ivyo nitwe bihagararako cane kuko leta y'u Burundi ya CNDD-FDD igira imvugo nyinshi umuvugizi wa tabara amenyesha ko ivyo leta y'u Burundi ibagiriza ko bateye abasivili ari kinyoma ati mu ntambara abasivili bashobora kuhagwa ariko ngo umwasi wabo n'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bayoboka leta ya CNDD-FDD amenyesha ko intambara yamaze isaha irenga itari kiragwanwa n'abasivili twabwiye ko twafashe inko imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov tubafatana na karashi izo bita AK47 zibiri n'amasasu yandi n'ibindi bikoresho ivyo rero turibaza tuti byari biri mu banyagihugu ibyo si byo Eh, twebwe abo twagabanye n'abajeje umutekano w'igihugu c'u Burundi abo tuzi basize ubuzima eh, n'aba- n'aba- n'aba- n'abajeje umutekano icenda eh, harimwo abasirikare n'umupolisi ivyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore ivyo twari navyo tuzi ivyo turabibeshuje cane Eh, kuko intambara zabaye zari intambara zikomeye zarimo amasasu menshi n'amabombe vyoshika hakaba harimwo abanyagihugu baba barasinzikariye birashoboka muri kino gihe c'impera y'umwaka umuvugizi wa leta y'u Burundi asaba abarundi gufatana mu nda bakabungabunga umutekano umwansi bakamugwaniriza hamwe leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananya gutsimbataza amahoro n'umutekano ikaba isaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari ugusubiza amarundi mu marira patrick nahimana amenyesha ko ibitero bigiye kubandanya gushika leta igondojwe ikemera ko baganira n'abo batavuga rumwe ku bibazo bihanze uburundi vyiganjemwo ikumirwa ry'abarundi batari mu mugambwe sndd fdd yamenyesheje ijwi rya amerika ko abasirikare babo bahagaze neza mu birindiro vyabo mu burundi kandi ko biteguye kwereka leta ko atari umuhari w'iterabwoba ahubwo ko ari abarundi bashaka ineza y'igihugu desiratunga imana kigali ijwi rya amerika Desire urakoze hagati aho tukiri mu Burundi nyuma y'iminsi mirongo ine n'itanu urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose rwashoje urugendo mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda uno munsi n'uburundi bw'amahoro uburundi buharanira agati muntu uwo ni umukuru w'igihugu c'u Burundi igihe hariko harasozegwa urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga citiriwe petero nkuru nziza mu ijoro ryo kuri uwa cumi n'icenda kigarama muri ico kibuga kiri ku birometero umunani uvuye ku mugwa mukuru wa makamba igisenyi abantu bari bakubise harazima abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera ivyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu burundi bikaba byagiye kurangira isaha zine z'ijoro hari haheze rero iminsi mirongo ine n'itanu urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira cumi n'indwi mu makomine yose agize uburundi urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya muyinga itariki zine z'uku kwezi urumuri rw'amahoro ni akaryo ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange iby'iterambere mbere intwararumuri zigatanga n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa cyane cyane mu nyubako z'amasomero amavuriro gutera ibiti n'ibindi bikorwa uwo mwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose yose agize Uburundi uko ari ijana na cumi n'umunani ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu uwahariwe amahoro no gusozera isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yo kurwanya amahaba akorerwa abakenyezi umushikiranganji mu byajejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko amahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi ariko ntawoshira agati mu ryinyo ni ukubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi nk'uko byashikirijwe na Imelda Sabushimike ajejwe ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu nayo umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira agaseseshwa rumuri ati ubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye Evariste Ndayishimiye ati ntawugihoga ukugene yaremwe duhimbaje uwo munsi ata murundi n'umwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canke amuhora n'igitsina canke amuhora ukwemera kwiwe canke amuhora ingene imana yamuremye duhiriwe duhishije igihugu cacu ni igihugu kuva kera na rindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazina muntu umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwararumuri gushikana ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera uno munsi n'uburundi bw'amahoro uburundi buharanira agateka kazina muntu mbere nino muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika ku bijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine uburundi kizoba ari igihugu cifashe umukuru w'igihugu yasabye ko icivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine coshirwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi ko ushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito mutangure ibikorwa vy'iterambere umwe wese abwira umuvyeyi wiwe uti mpagakoko ntunga canke mpimene ntunga canke mpinka ntunga canke murukwavu ntunga mugabo ntituze dusange urwaruka mu burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene narababwiye yuko inkoko ivyara inka ababitanguye barabibonye none ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni abanyamakamba baganiriye n'ijwi ry'amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari manirakiza jean claude yego arasasagaye kweri kuko ubirabiye nk'aha nk'aha tuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe biraboneka yuko amahoro yameze neza nta ngorane n'imwe mugenzi we hafashe imana aimable ijwi ry'amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ko uburundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine nawe ati ego ku bwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu ijya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafise inka yofuma atunga urukwavu kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi umugambi ni mwiza niyo mpamvu n'ico gihe bizokunda ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko igihe mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba ryo manima ministeriyeri yoba cyangwa kizoba dusabye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubira inyuma ukibuka amaproje yaguma araza ngo sharwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najesa ibintu guma biza biza bitwara amahera y'umurengera mu gihugu ugacumi ngo nibisanzwe hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka ico ayo madeni yamariye abarundi kandi hari ivyegeranyo vyerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma bisubira inyuma leta kandi niyobandanya ifasha amakoperative kandi umwimbu wayo utaboneka ni gute hashobora kuba havuga ngo hariho ngo gufasha amakoperative umuntu yafashe uyafashe yatekereza ko ariko aragwiza umwimbu hafi miliyaridi mirongo icyenda ku mwaka ubu myaka ine ariko arabe hafi miliyaridi amajana atatu ni ukuvuga ko iyo subvansiyo yaje- i- i- i- y'amakoperative isumbya bije yose y'ubushyirangange bw'ubutungane ubushyirangange bw'ubutungane ntiburenze miliyaridi mirongo itanu n'imwe mwaho ubutungane tukavuga ngo ubutungane bwatunaniye ngo twabuze mubasanga usumbwa bije hafi cya kabiri ni ukuvuga ngo mahera ngo agiye mu nyamakoperative tabura na ivaluwasiyo yabo ndikumana faustin asaba leta ko yoha uburyo bukwiye sentare ijeje gukurikirana abajya b'ibiturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa gabriel rufyiri nawe ati kamwana wa mama gahere kandi urugero rw'iby'uburundi bushora mu mahanga byongerezwe ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'amasoko ya leta yose nk'uko biri muri bije ya leta ahabwa abantu batarenga cumi mu gihugu cy'u Burundi murababona mwese ngaho baratunze gusumvya leta ibyo dushora mu mahanga bingana na mirongo ibiri ku ijana ni ukuvuga mirongo umunani ku ijana y'ibyo turondera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu byo tubaza gushora mu mahanga leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi n'ideni igihugu gisaba rigabanuke gabriel rufyiri iduga ry'ubutunzi ry'uburundi aho rigeze turi munsi ya kabiri ku ijana todo croissance économique ea 2 uno munsi uburundi bufise ideni rirenga amamiliyaridi ibihumbi bine ico ni ikibazo gikomeye cyane ku iduga ry'ubutunzi izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko uburundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine gabriel rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini ubukene bw'akazi ku bahejeje amashure bugeze ku rugero rwa mirongo itandatu na gatanu ku ijana kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyagankuba mu bijanye n'agateka ka muntu naho icegeranyo c'ishirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu idhb mu cegeranyo cayo co mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakiri abantu bafungwa kuko badahuje ivyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa baheze igihano cabo ariko bakagumizwa mu mvuto
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abakirisitu b'isi yose baritegura umunsi mukuru wa noheli ejo kuwa mbere banywanyi bacu tubifurije ko uzababera mwiza kandi uzababera uw'ibyishimo maze rero dushimire cyane mu izina ry'ijwi rya amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwitanze mutizigama muduha umwanya wanyu ku buntu murakarama abanyamakuru b'ijwi rya amerika namwe mwese mu rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo uganda tanzania banywanyi b'ijwi rya amerika mu burundi mudufasha kubona amakuru yaho mwe mwese noheli nziza banywanyi bacu kandi ejo kuri noheli ikiganiro muri isanga tuzagiharira kwifurizanya noheli nziza ku banyu n'abakunzi banyu ku wa kabiri nabwo mugenzi wacu diane ninazwe azatumira abana muri studio
Silent night, holy night.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ako karirimbo murumva kaganisha kuri noheli ariko rero nyine noheli zaba kuwa mbere murabizi ku wa kabiri bukeye bwaho diane ninazwe azaba ari hano muri studio kudukorera ikiganiro muri isanga diane wiriwe wiriwe toma nawe uzoba uri ngaha kudukorera ikindi kuwa mbere yego Eh, uz- tuzaganira mbese tuzaha umwanya abanywanyi b'ijwi rya amerika ku wa mbere mu kiganiro muri isanga cyose cy'isaha guhera saa kumi muzaze rero muri benshi hanyuma mu- mwifurize abo mukunda noheli nziza noneho we ku wa kabiri uzababwira iki kuwa kabiri nanje thomas nzokwakira ngaha muri studio z'ijwi rya amerika abana batatu bazoba bari mu rugero ruri hagati y'imyaka umunani na cumi n'ibiri noweli baravuga ko ari umunsi w'abana kera niko bavugana n'ubu abana barawuhimbaza cyane abana rero batatu baba mu icungararo washington dc bazodufasha kwakira abandi bana bari hirya nino ku isi buraya muri amerika mu rwanda mu burundi hose hatandukanye uri umubyeyi rero ushaka ko umwana wawe agira uruhara muri ico kiganiro ijwi rya amerika ryishimiye kubashikiriza ku bana twandikire nimero zawe za telefone uzoduha umwana wawe tuyaga uti muturungikira gute izo nimero ziturungikire kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com canke kuri whatsapp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri icenda kabiri ubusa kabiri rimwe ubusa ubusa abo bana bazaba ari abarundi abarundi abanyarwanda avuga ikirundi n'ikinyarwanda uwo bizokwanka mu kirundi n'ikinyarwanda ashobora kutuvugisha mu congereza mu giswahili no mu gifaransa tukabihindura mu kirundi ikibiriraho ariko rero nanone kubera ko bazaba ari abana ababyeyi babo bazabaherekeza nubwo batazavuga bazoba babaherekeje tuzoririmba tuzotasha mbese azoba ari ikiganiro ijana ku ijana ababyeyi cy'abana bicariye hariya bareba baturaba ego.
nuko nuko Diane, Ego.
urakoze cyane muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munaenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac Ehe, bakiriya bangu vrema mukwaye muko bien Eh, wana Nice.
vrema Eh, niwachilipo kamisiki kidogo E- ego sha akaziki tube turanyeganyega bukebuke ego Oya, vraiment oya, ni bande bashaka iyo miziki yacu njye rwose ntabwo ndimo ibyo biziki by'ibigo wagira ngo ni ibintu by'ibigunguru bahondagura iyo si imiziki ni urusaku Eh, pe, pe, pe, pe, te.
Oh, sawa mufunge ibyo bintu okay tubiache basi tubiache nakondi nyene bon bakiriya muniruhusu vrema kidogo tu ni, ni tushimame hapa mbele kwa kitu kimi nataangalia guhagarara ugiye guhagarara ahantu hano hantu koko ibyo ni ibice koko ariko ibintu koko mukagira imana mwe sitakao bon minakuya minute kidogo tu minakuya nari nabigusabye hari ikindi
sana mfite noneho nondebereho kugira ngo dukomeze urugendo kugira ngo nibura ngere iwanjye ngire icyo nshyira mu nda uyu mushoferi none ahisemo guhagarara hano koko uzi kugira ngo aduteze n'ibyago koko none ko ahagaze ntiwari gupfa umuprofita nyine nawe ukaja kurondera icugi make ngembe mu modoka hano ibugo ariko warasaze cyangwa mugore we sinshobora ngenda narwana nabikinisha kuva mu modoka ahubwo aboroka neza ivyo nibikuri kuravuga amazi ngayo ubwo ingene hari ibitumbura biryoshe biramaze biranazimbutse je nama ndiko ndahitana ivyo nshira abana si wowe ubishobora.
kashwi ngenda aba ngengezi iwacu imuhumuro da ariko se mbwira mada wa mushoferi wabonye yerekeza hehe sinarabye kubera iyi
abanyabugo rwose ko tuzabagire gute kuko mukagira imana sinakubwiye ko abantu bashaka kutwicisha gute bayiki ushatse kuvuga ko utabonye amakuru yiriwe acicikana kuri interinete mbega umugore w'umudabagizi uri umutesi gusa aba bantu ntabwo bazi umva abantu abantu b'imbugo ni inyamaswa inyamaswa mbi pe kumugurira ariko mana yanjye nicyo gituma tubahuka no kuja hanze ngo uje kurondera n'ico urya n'inzara iriko irakugonyo
U- urabona narasaze ku buryo ngewe nshobora kwiroha muri ziriya mpyisi zishinyitse amenyo kugira ngo zinkanjakanje mva nkubwire ahantu yadutaye ntuhabona isaha n'isaha ushobora kujya kubona ubu ukabona batwirayemo Baka- eh, ba- babare- babare- ndi kubitekereza ahubwo nkumva ibaze cyanzanye ino mva ahubwo madamu manura umutwe twishe munsi y'intebe ntibasa batatubona ariko ariko umugore bonyonjyana nawe ariko ubu ngubu bigusaba ubwenge bungana gute kugira ngo ubone ububi bw'aba bantu b'abanyabugugu burakara agashoferi kuva kamenye ko nkumuka impumuro mva ubu yagiye gushaka bene wabo bamwe barya abantu baze badutandagure barabanuza ko nta kintu batarya ikintu cyose ntacyo batarya gifite amaguru keretse ameza gusa n'intebe ayiwe ayiwe ngura yaraje ngura yarahingutse tetawe reba n'ibiki afite mu ntoki mana yanjye we umunyari bya bigarenade byawe wagiye kudutera mu musiko naza ngino gukora ikigo kwa madara ubwo bwoba ni ubwiye
bon mkamati nawaletea ya kukula mesi naona taka karekarakata Eh, urakoze rwarisi mbabarema
mbega agasambusa karyoshe Madam.
urakodesha shofe nari nshonje nabyo Ese bya bintu ntabwo ari amaba Eh?
ngo ngiki mm?
madara ukuntu mva agahumura neza Iye, none u- byakwera ntushaka akire Reka- reka ndore ehe wenda ubwo ari umpaye rwose nagerageza nkumva uko kameze da ariko ni ukumva gusa ubu Akaryoshye de.
inzara irakwemeje neza yuko abanyabugo batagushakira inabi ubwenge buragarutse Mm, ariko mana yanjye ibyo bintu mwishizemwo ngo abantu barabanka inzara yari insinzi na rwose kezaho kezaho ntimuzosubire
ariko rero wa mugani n'udakunda urukwavu rwose ajya yemera ko ruzi kwirukanka Sha, tuvugishije ukuri rwose abanyarugo bazi guteka niba ba niba batetse na uraraba ntibikunike ni ukuri rwose tujye twemera jove murampa kamwe gusa iyo
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
nshuti turi kumwe aha niho aya makuru ahumurije ndabashimiye cyane rwose kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi noheli nziza murakarama
uba mu bwisho bwisumba byose aza guma mu gicucu kihoraho ndabwira uwiteka urubuhungiro n'igihome kinkingira zakomeza mwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya mu izina rye mutima wanjye ririmba aza kubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kiza kuzaho nta cyago kizegera ihema ryawe zakomeza biringire kubw'ineza imbabazi zawe haleluya mu izina rye mutima wanjye ririmba haleluya mu izina rye mutima wanjye ririmba azanyambaza nanjye mwitabe mu makuba no mu byago z'abana nawe zamuha icyubahiro zamuburane zamwereka agakiza kanjye azanyambaza nanjye mwitabe